father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o àlógo jíjí o try me make you see i no go let am money money ego, I àpè I no go. money money ego, ego, eko kò ọ̀yàlẹ̀ mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me papa give me good life Give padà kí n máa don't fandafanda lójú ẹlẹ́gàn. make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me and eh. give me good life. E last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah. no por hey my <laughs> people see they just dey make me dey laugh for here o me no just understand these people eh they wan turn me to laughing to laughing machine e good o oh. good morning everybody wey dey take time to lis ten to us this morning my name na adeomo akao and i dey salute everybody wey take time to lis ten to us today we thank baba god as all of us don fit join the program now. To those of us who enter the queue for the first time, oh, congratulations! Say so you don't finally find that destination when be the platform and port of truth. Yes, now the opportunity where you get today, we won't make you share them with others because this is now where you go for Here I'm raw, live, direct, undiluted. But as you hear, I'm no keep unto yourself because now go feel help bring others to the what do they call lamplight. Uh, eh, a lot of things did this country. We just find out just now. Say some of the foundation self when we be the think say dem use iron and stone do na just normal eh, mud mud and grasses They take do the foundation of wetin they do for the society well i no dey the house alone this morning house complete e full except space no join the matter now when space join now e go finally become a complete house yes i no dey alone like as i talk so i dey pass the mic back to where e suppose come from but because of that i don talk as i talk now i go still talk again o oh, because i will come back to the morning tea good morning inside this morning na adeomu akawo voice na dey hear the truth ambassador good morning madam make dem know say you dey here today. <laughs> greet us greet us. my people i salute you and welcome una this <laughs> beautiful morning to inform me radio. Hmm. if una know wetin dey wetin dey happen for <laughs> inside dis studio today eh so tey dem come use my own words against me say madam say na person wey dey do the same thing over and over again say na kolo person na e be eh na make us make we change am to dey make another person open <laughs> open our country sister, uh, <laughs> continent sister, what is all I am and I they this morning. Thank you for joining us anywhere where you for the uh, listen to us. I beg share the message, share um, the websites to others so that we could spread this good news where where they carry come. Where they always talk come um, from the inception where we start this program some years ago. We say now only we go fit repair this um, country and this continent by ourselves not be strangers Mm-mm. na im dey make us always bring out the skoskosko Where they inside all the matters so that we go fit rub minds together this will not be say a nigerian thing na not be say a uh, black person thing no this now indigenous thing even those where they for other continents if indigenously you go fit still learn from waiting with the spoke waiting with the spoke for this uh, our our um, station this morning thank you so so much um, shapali shapali. um, make una mm. hear the other people voices as uh, mr Amber, amba don already introduce himself. Mm. you know say Amber, this studio so introduction different the way that they introduce when they this space <laughs> yes to the indigenous people of uh, country nigeria. Uh-huh. Yeah. Yeah. they introduce when the dey for space as the dey see today the greeting different so make me help am to the indigenous people of nigeria. i agree to na plenty plenty ma no speak a grammar because my mouth different from im own. <laughs> una very good morning any place una for dey hear us yes baba god don bring us for another day i e no talk that one today make i help una talk am baba god don bring us for another day and we bless baba god wetin help us see today and we don come again to bring better better information come on our way and anywhere where you dey your neighbor dey there tell am make draw chair close and make e raise the volume so that e go join mouth for the discussion of today because as we dey get the information na so we dey bring am live to una direct my name na sandra ikekwa saloto na my president dey studio this morning. Uh -huh, so you know uh, good morning My name now Oga Moses. <laughs> and uh, like we talk this morning, anything we want discuss now for our good. But na the truth we wan tell you. You fit no dey think am because truth no be wetin you dey think before. Na make I dey call am truth. You know, you know, you know, you don't know am. And eh, na the lie we know. Because when dem born us, na lie we know. They first tell us say our name na Moses. We no know whether na true. They tell us say our parents na our parents. We no know whether na true. They say see where we come from. We no know whether na true. But we accept am. As we come dey grow, we come know say okay i come from ekiti o my mama come from eh, delta o but how come dey say i be edo you come dey interrogate am you come dey know the truth you go dey trace am you no go be like you no go be like the one wey we get now edo <laughs> by birth wey im age different from im mama name im mama name different from im papa name where they come from we no know hmm. you must know na in the course of finding wetin you wan know who forge the person na you go know because even some people children don senior their papa yes because forge don dey so the truth na we dey share for this program and we wan make you know say anything we talk you you fit no understand and not waive am think am well well uh so if you hear us talk one thing analyze wetin we dey talk check am for yourself your family your business your environment your community your state your country whether you dey inside the country or you dey outside the country so mm. i never forget my name na oga muzi <laughs> um, ehm, i be the indigenous president yes. mm-hmm. of the indigenous people of africa mm-hmm. uh, i talk am small small make you no think say mm-hmm. i wan take over their portfolio their portfolio no relevant to me <laughs> useless to all of us for this government because our approach and their approach not be the same. We no want drive any car because our development never reach to drive car. If you if you dey drive car, you e say your road good. Mm-hmm. If your road not good, you don't you don't need motor. It's mm-hmm. not bicycle. Now we suppose to use boat because now water now even better pass <laughs> the road. And if we put energy for the water, you never can tell. Our water will be one of the best because e not get any part of Nigeria where water no dey. Mm. Uh, so they wan collect my microphone <laughs> but before they collect am make i greet una once again good morning. well again i don return my people i greet everybody once again we thank baba god as i don talk am before this voice na the voice of adeomo akawo yes we wan look at our money tea when be the difference between political power and traditional power when be the when we still take as our studio reading this morning political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people while traditional power and power given by god it is a birthright and is to be enforced by the people when picking they come this word go find out most cases say go always close in hand but after i don't mature don't don't ravage the soil don't run up and down you know god create the earth and he come make am foot too stay for heaven come put leg for down here take dey control things and when man for dey run up and down between legs dey run up and down one funny thing i come discover be say as man dey die no dey gree close hand again e go just open and down na that time you go take know how many how many line line run pass him palm and they go come shrink So the first question where you need to ask yourself now they say what was your purpose of coming? Does the departure sometimes they find out the line and the way that they shrink when a man dies? The things you do here can alter the color of your palm. And the things you do can as well boost the color of your palm. Because you they present them before God is a part of the record you they carry go back. Funny enough, when you they come, you think that you grab the word, it's now mine but as you dey waka comot two possible things na they dey happen in the presence and the life of people if you ever stay with a with a person what that was sick at a point it can be like say regret day during the course of death say if they die they go tears does not come out from the normal space when they come out normally in, in between your eye and your nose Now, dear, where you they see those uh, eh, mucoid somethings when they come out so they always clean from our eye now, there tears they flow from. But when a man is about to die and there is a regret in the mind, mm. tears does not flow from there. They yeah. come from the other side, very close to your hand. What do they try to tell you? It's a message that the choice you ought to have taken, you missed it. Now you are regretting because you can't reverse it. Ask yourself today the position when, whether you fight them or God let you get to it, what are you using it for? Is it the one that will bring regret for you to cry from the left or from the right? Even as a royal father, sometimes you make grievous mistakes with your throne because you had an enemy then when you no one let you day focus you can't do take some decisions and you can't lead your people from the angle where you're not supposed to take them in the course of living you'll find out there is a little bit of regret going on so why don't you clear your conscience i remember when we were to start this year Madam brought up one some one matter, and last year we were ending it in the same way. We started and ended up the same way. Say in the book of Ezekiel, you say make there were some builders, there were some prayer warriors, there were some people with a sword, and there were some people that were builders. In the society, choose the role you want to play. But in ag- finally, we use one language. Say keep your hands clean and make your heart pure. When your heart is pure, um, you'll find out. Say in the cost of you living, you go always smile. You smile at death, taking you with rest. Say, Yes, I fought a good fight. I finished the course. I have kept the faith. Now there is a crown of righteousness. That one will now be a crown of reward for whatever you have come here to do. Proudly, you are returning back to your Maker to say, I did it. Mm. So, if you know when you get there, you know if you raise and tell yourself, Father, I was a governor in that state. Mm. Not just better, com- not just go deceit. Because sometimes many of us, are, we rush to acquire power. We don't know what is what actually made for. Because people, they get them. You know, I won't wear t-shirt. I'll go buy, because she wear them, I won't go buy them. I won't wear them. I do not know at what point and what reason and what trouser was I supposed to put on that markers. Take a decision. What do I even want this thing for? Is it because I want to make my family name ahead, Or is it because I want to change the narrative? Or is it because I want to start continuation of the wrongs? just ask yourself this morning no no say this week na begging week na we dey call am we call am begging week we have been begging you see so oh. if we come talk later no vex o oh. but we have been begging you now to have a rethink good morning inside this morning once again the name na adeomo akao the truth ambassador to the indigenous people of nigeria from informing platform na well done. Hmm. thank you so much for for that um, for that summation as you dey talk just now when you dey talk about eh, when person dey go eh, if e, e person get regret or how the tears dey come and all that i come dey try to remember when my mama dey go the tears wey comot for her eye i no remember the side wey e dey but person lie down hmm no be go go back na like dis go go float down mm-hmm. yes mm-hmm. Mm. but here go gather water if regret no dey when you dey pity somebody here go gather water but if you go flow from the top but when e flow out from here directly mm. there is a regret involved Mm. But check the face very well. well you know say we know dey quick take note of them. They all have a meaning for our life. E just be like It be like when I not take note of um, okay i notice before my papa die when i enter hospital that day as i enter i know everywhere was cloudy i can't even speak am come out why everywhere dey cloudy. okay. i talk am like that i come say why una no on uh, ac everywhere just dey cloudy and all that una know say na na that very day na my papa go and na later now I can know the significance of the cloud but I see. So, but after then, these days are the day very, very Observant. alert. Yeah. Okay. So I when you see cloud, you know, say that person around you want. He want japa. Permanent jackpot. All right, now they listen to us on Informe this <laughs> I get to experience so, but I don't stand with three family members: my papa, my mama, my brother. So shaking revolve anymore. <laughs> Life is for the living. Now they listen to us on Informe Radio this morning, and this now business and lifestyle program. Sharp, sharp. Make we take uh, business news and market worker before we go. Con add our voice to waiting we talk yesterday. Sharp, okay. Sharpala. Uh, we go run through this um, business news. Um, Nigeria police don't clash with NDLA for inside Kogi State over the arrest of uh, his pet or wife when they sell Indian ham and some substances for inside police station. <laughs> So sometimes some police officers go go there, go arrange some things. When they come through, they'll come they misbehave. Hmm. But when they come trace and reach there, they no agreement they arrest the woman. So it can bring a heavy clash in the very police station. Okay. <clears throat> South Africa fit overtake Nigeria as African biggest economy with a GDP of $401 billion by 2024. The same people when created the Wahala for Nigeria, say, make no fee rise. Now, them, they give this estimation. <laughs> that one, uh, IMF, you know, it's in, uh, but the real name later, we go soon get them. Maybe in our next program, one day by next week, we go give the real meaning of IMF, International Monetary Fund, now they call them, but we go tell you what it really stand for for Nigeria meaning. Autumn don't hide over 570 bank accounts from alien as they declare over he can't declare about only 25 to benue state government say they say when you check the total account when he operate as a sedan as governor we were 600 accounts then he con e was operating 600 accounts practically almost all the banks in nigeria but he no gree tell anybody and he no gree tell even the people for benue state Benue benin hand over now. only 25 account e show the remaining 570 plus accounts till now they no great tell in, but they in the cost of how they see money they move come off for government house during samuel autumn projects i mean i, uh, I stay as a governor of benue state now they find out say the total number of accounts were almost 600 accounts senate don't uh, uh, forced into a closed session as uh, Udume and uh, Akpabio hmm, <coughs> wahala start over uh, rule violation. This one c- creates a lot of noise for them yesterday, and it can they begin to make um, the chief whip when e be Senator Aliu Dume say this one no go If we continue like this. You don't first make several mistakes as usually they make they go again. Now you first sit down when you know say that they do live streaming you get up you come dey begin dey announce say you don send money enter all of house account <laughs> you from there again you stand you go just <laughs> so so many quarrel don dey ground so aliyu dume and as and akpabio as we dey talk e come pack im e things yesterday waka comot for sitting but when e come hear say they call am back say the house don go into committee of a whole and don go into secret meeting to make sure say they fit resolve issues na im dem call am come back but they no can return back to sitting again ibadan uh, ibadan electricity distribution company don't don't cry out say ogun customers they owe 167 billion naira debt and that they no degree pay bill for that environment light e and because of this, dem hmm. come dey talk say the shortage wey dem dey undergo don too much but dem no forget say dem no remember ask how many times dem dey give dem light when dem dey ask for this. bill even when dem no bring light dem dey bring bill inec credibility don sink as ninety four percent contested post await tribunal judgment na wetin we dey see from di country be dat so di next election of imo eh, kogi Bielsa, among others, including Edo State, when they come up on the 21st of uh, September 2024, when INEC on the bus now, we will upload result to IRF, to IRF, to IRF. INEC don finally talk out this Sorry morning say IRF no be collective center o they come interpret this morning say IRF no be collective center say they go only upload result when they get from polling unit mm. but they don find out say people no longer believe in INEC again. Tinubu begins 1 trillion 125 billion naira conditional cash transfer to 15 million households as a launch am finally yesterday. For Nigeria, this, for, Nigeria, say they go <laughs> transfer 1 trillion 125 billion mm-hmm. naira to uh, 15 million households. Mm-hmm. And now they go if you define households, you go find out say for one house you we have eight households for inside one building. How uh, you and your husband and your children are one household, oh, household. <laughs> household. So now whether they can't take your details now to transfer the money to you, now nah, no, no. But this had been a process of a continuous failure of successive government transferring things to people. NOA, UNICEF mobilized traditional religion leaders on dangers of HPV uh, this one they come from People's Gazette. And then the, uh, the last two where we go take from here say flood don't displace about um, nearly 26,000 people for inside Ghana um, as um, uh, rivers and every other part of uh, this thing don't full. It can't drive a lot of people come out for their homes. They sweep their properties away. Alleged homicide matter. Court don't dismiss Osinachi's house husband's uh, uh, case no case submission say okay. the man no kill the wife right. na good morning this na the business news wey we get for this morning. Mm. Yeah. all right okay. uh, market eh. waka for that news wey you tell us now you know say they say the police wife dey sell uh, eh, eh, man oh, wife Police man wife dey ah. sell this thing igbo ah, igbo dey sell igbo <laughs> weed dey sell weed and police say make dem no arrest him wife because he dey sell weed no be only weed o with with other substances with other substances when some people dey take dey lick dey when they take dey hmm, hmm. misbehave for street make dem search the barrack well because many police wife dey involved for the business police wife? and uh, apart from that one see our custom wife custom wife custom wife market waka wait o oh, contraband wey dem dey hold people for for for border for make dem see arrest uh, custom wife. market waka how much be igbo no we dey laugh you know why i tell you say we go need to talk am why policeman because the wife no dey go the market na police i dey waka now na police for road dey carry the raw material go give their wife for house na police be logistic officer. na so the custom officer sef dey carry am from people wey dey use am from for border go give the wife for house. yes we go need to know how much. Eh, we go need to know. because the wife dey carry contraband nobody dey hold. yes we go need to know how much be. Ah, ah the wrap if na hundred grams e get wetin dey low why i talk am na this man na we go send you message give us market no, no madam why i talk am <laughs> eh he go tell us today the reason why he wan tell us be this i go explain that one na a very good eh, sector eh. of the economy wey we dey neglect mm. na better igro for the state if dem know the, if if dem really wan do wetin dem suppose do mm. but dem choose to close eye to that aspect mm. na make this so called policeman where abakari mm-hmm. na this job we do no na this mm-hmm. business e dey do now mm-hmm. okay i and hospital take be collabo madam give us market waka for di but put the cost of this <laughs> thing how much be packet of cigar no why i dey ask boys no dey go for cigar again e too expensive igbo e is cheaper if you no get nylon if you no get paper you fit get nylon if you no get nylon you fit use hand so we we need to know why they dey madam talk the market mr okay. ademoye go tell us how much. Uh, <laughs> for market waka now. Uh, when when we, we uh, go eh, talk we, we go talk. we don discover say Nigerian, uh, nigerian rice don dey go almost sixty thousand because e go even reach sixty thousand based on say those wey buy for market carry go inside town for their shops dem fit sell am sixty thousand and if you go inside where they dey call groa where big big people dey stay You go reach sixty thousand hmm. eh, because for market now that kind rice they dey sell am for fifty-seven thousand five hundred hmm. so when they don check money wey motor take carry am reach house go enter about sixty thousand you know so wetin the nigerian rice now uh, as you dey talk this thing now person buy something for fifty-seven thousand uh, fifty-seven thousand you mm. come sell am for sixty thousand what's the profit there. okay madam so you say make we add to am eh common eh. sense How you go buy no, the because bro, see uh, eh, bros you know when we dey buy am when we dey buy am five thousand we dey sell am for eh, seven thousand eight thousand so with the increase you come see dey make only the match come on na bag of dem dey use one thousand five hundred naira take dey sell bag of ah! rice one thousand five hundred naira. god go bless you for that one wey you talk so. profit for full bag of rice na one five. one thousand five hundred naira profit for full bag full bag. madam abeg go on. Eh, eh. so nigeria rice now three thousand they don increase am already the lowest one the lowest one for nigeria rice na forty-seven thousand five hundred naira na be the nigeria rice while the high one na <laughs> fifty-seven thousand five hundred naira meaning say. somebody say this morning say by december say na almost seventy-five thousand dem go sell bag of rice. so so which means some people go fit sell am for that sixty k wey i dey talk because. and there is no only anger in the street. Yeah, na na sixty k na sixty k eh? Mm-hmm. on the grounds that minus transport because if i buy for ring road fifty-seven thousand mm. i no go fit sell am sixty thousand if my place for instance ah. na okoromi mm transport road not good na five thousand eight thousand so i go add am join so i go sell am sixty-five sixty thousand. because if you add a one five you go add transport join. exactly. so na e be the matter. Hmm. even beans now bag of beans wey dey fed the manager sell seventy-six thousand don enter seventy-seven thousand oh, so by the time they buy am like that person wey go come sell am i no know how i e go take sell am mm. but hmm. now uh, rubber of beans na brown beans two thousand some say they sell two thousand but some dey sell two thousand one one hundred naira for rubber of beans all, while cup of beans two hundred naira for brown some dey sell two hundred and twenty naira just to meet up eh, for brown beans and white beans rubber of white beans na one thousand eh, one thousand nine hundred naira for rubber of white beans while cup na one round eighty naira some dey sell one ninety. Hmm and uh, red oil na thirty thousand naira i don dey hear huhun be like say e climb up for red oil while four litre na four thousand four and the small keg na eight fifty but groundnut oil wey be twenty litres the one wey dey sleep when cold dey that one na twenty-two thousand five hundred naira while four litre for that one na six thousand five hundred naira and the small ever bottle for that groundnut oil na one thousand one hundred naira ogbolo dey for nine thousand five sunday so say ten thousand mm. while cup na eight hundred naira engine hand, hand melon na six thousand naira cup na four fifty while engine melon na four thousand naira cup na three hundred so dey say three fifty garri na nineteen thousand and uh, eh, lanlen na three thousand five so dey sell three three while normal maggi packet na one thousand one hundred naira spaghetti they dey sell six hundred naira while some dey sell six hundred and fifty naira for one <laughs> spaghetti and both indomie all the indomie packs both pack pack and small pack and hungry man all of them don add some add twenty naira some add fifty naira for each pack and uh, as we dey talk tomatoes e dey expensive for market right now and uh, even pepper sef dey expensive vegetable sef in that one i come was pass even as we say with the rainy season we no dey still fit dey buy mm -hmm. common ugu so for go. market okay. this one na the market waka for the week. madam you don return. i will dey go abuja. <laughs> <laughs> you see, uh, yes, and when when they are coming to see pilots, if you see people go gather. They say na road, na no good. let us be very sincere. No the road, prices where you be here, so they are not fictitious prices. For instance, the eh, the main reason why at the city center, or should I say, how to get to Benin, how to carry food from the north to Wari, Asaba right now make i make, make we look at no road when you are coming from the north and you take the major routes from kogi down mm. you will stay more than a week or two along ewu hill mm. for you to be able to cross then when you get to ekpoma you will stay several other days mm. if you are not passing ekpoma if you pass through rumi say you dey go toward agbo uh, um, agbo oromi road you are going to stay several days still on that same road before you are able to cross when the perishables where you even carry some don't they spoil finish you will now put the prices of the ones when spoil on the ones that survive mm. the crossing by the time they get to where they are going their prices are expected to go up that is why right now to the wholesalers an onion is hundred naira that is for you to even buy from the guy when they do wholesaling mm. in fact see eh. they give us the size of the onion Not just talk about onion <laughs> onion dey. see size. bulb of onion. no be bulb of onion. wait now uh, <laughs> no not be large oh i no say large there are several sizes of small egg size egg size uh-huh. hundred you dey see prices and eh, only you go hold your head say okay me when i first dey buy one thousand naira onion go keep mm. now you can only take ten to the house mm-hmm. well um nigerians The reason for is good. This same set of people that hurriedly take up the leadership position of a country need to make these kind of terrible mistakes so that the people will get to know that they were never their friends. Good morning, uh, Mr. Ademo. You see, this matter we will talk so. Eh? Now, South South, Now, be the problem of this country. no sir investigation have shown that even in the north as i speak to you food are too food is too expensive. Uh, when you look when yes. you yeah when you look food expensive in the north vis-a-vis south the north na christmas dem dey if not we for this we for this south we for this south. as we speak right now they oh. say the suffering in the north is. ma you know why e go biting bad uh-uh. the north no get the same disparity in terms of housing like we do the north their land spaces no dey farmed and properly governed like the south south do so if trouble dey di north e go bite on them more as bad as north bad reach so e not bad like south the reason why e be say we be like say for south we still dey fit talk na because if cold catch you for north you may likely die in your house before you come outside but in the south if cold catch you you get neighbor the way they take build house for the south cold no fit kill you inside house before cold go kill you inside house your next door neighbor go know say cold dey kill you because if you make eh e go hear in this north if you make eh, air the closest neighbor no go hear you in the next two hours or three hours <sighs> that one na one aspect for the weather because we dey enter cold we dey enter dry season now so more people go die in the north south why people dey die more na food no dey money no dey road no dey water no dey our water is contaminated work no dey uh, thievery banditry kidnapping nine dey on the increase so they dey use people exchange people instead of collect money now i no get the money carry my pikin go free my wife make me and she still dey carry dem go because we no get money to give you but on the north not be like that the north old man go look where senators come from for the north e go shock you na the same they no get right to do their road without their their community people approval hmm. just like we get for the south here but here in the south when governor go overrule go overrule in the north when governor overrule they go hear but they go first keep people fair for the community before government government must come so the issue wey we dey now eh beyond the food beyond the illegitimate government wey dey ground now dem no get clue of what to do but make i ask you how much dem spend now for aviation fuel na because we dey look all these sectors we no wan stop am that sector is booming as we speak but the owners of the aircraft dey complain that they are not making money so who dey dey give the money to okay. because consulting firm from federal government dey wey dey regulate wey dey collect so na poor man dey suffer monkey dey chop babu no, monkey dey work babu dey chop na im be this our case now okay. and so i no support say we go just keep quiet o. Oh okay because people dey exchange people now if they catch your pikin they call you commit the same money no dey they go exchange pikin for others because we no get the money here go road the last road wey i waka my brother i no pray to waka that waka again o oh. because if you waka reach that place wey mr ademoto that ewu so if by any means you see truck just dey come back that is if god help you say motor no file up for your back o oh. so wetin we dey do now be say if you we see hold up we go enter house as if na community line up. no file up no just pray say make one trailer no lose brake for where you for dey call you say file up. you say lose you say lose brake i say pray say make another small motor like your small motor no stay your back. Ah, ah. you no go fit reverse you no fit come out so wetin we do be say if we wan go check we go first climb enter another person compound as if na our house be that then we come use leg go check the last time we go now all the bad roads that we follow then one wey dey come back wetin that? ademola dey explain almost hook us because where trailer no fit climb the hill na red sand mm. and no no be road na people use their motor and bike take arrange the road mm. so we come confuse one man wey get truck for our front say oga no pass here the road no good because they use um, plank take arrange am mm. but because we don use leg check am say motor go fit pass am the man look am look am look am say oga if you turn too much you go enter now the man go front the man go front now we pass am two other people pass am all of a sudden we not come see motor again na only three of us come dey ah <laughs> so we wey dey from come stop the rest come say wetin be the problem na say oga ah, you no check say people no dey your back na the na the all i dey go so so we go need this issue eh you, you see wetin dey happen for eh, eh, express e good make we block all the federal roads like that make we dey use okada dey transport the remaining you know you, know you know how many sheep how many cow how many dog how many goat uh, eh, dem hang for trailer wey don die for road. we say make our traditional rulers make dem just kukuma take if i talk now dem go say traditional uh, eh, i i i don start i don start all these places wey you dey talk so wey you say una na community dem get ojo wey dem get king dem get oba dem get the where where where dey dey do king dem make dem take charge of their own community the community wey pass their domot make dem dey do am put toll gate collect money. why me no even blame dem eh i no blame dem. because government now come out now come say make dem no collect money You see all this. you see all this truck eh make dem go park in front of palace make dem leave am like that everybody drive am go house less the tires more so that the uh, kings go come outside because because most kings their palace dey dey inside inside city na make am their community where the palace dey most time na city They go tie the road give dem light where king dey di rest if king really knows wetin dem dey do dem no suppose give the people light first make dem dey darkness madam dis thing dey tire me o oh, cos if i start na dem say i e don start again don start again the traditional ah, rulers where wetin dem dey do. wait never start see eh ah. somehow. na because their wife dem never rape their wife o oh. dem never shoot dem dem never kidnap dem na im make am na dem dem never cut their light na im make am because if dem say dem do am make dem no worry. <laughs> you won't be being DC this morning. I mean, you won't be, <laughs> you won't be I, Ibadan. Because he never eh, touched them. Eh, now, eh. now, he never touched them. If you touch them, they go come out. You know, no say when I went to touch them, they, they come out and say, "My people, my people, let us fight together." When I never touch them, they will keep quiet. Now they do so. <laughs> okay uh, ma make we return to where wetin we start yesterday. abeg no vex Because this matter wey mr adeyemo wan talk is a very good matter oh. very good matter We've heard talk this thing mr adeyemo before communities get land for farm why they no use am farm when they dey sell land dey sell land you see am all these so called traditional rulers more na dey hear word na because now una for fit solve our problem you see this big big land expanse of land una for fit carry our youth go there make dem go dey work at the end of the uh, season wetin we come outside ten percent na our own twenty percent na farmer own o oh, eh, forty percent na government own oh. you know you go arrange am well all this pressure on the north no go dey the same problem wey we get for this abroad abroad matter e dey the country we dey depend solely on the north they dey worry us we no fit do our own uh, north dey do their own. i wan explain something on eh? this matter because e still be on the same project of nigeria borrowing money and dem no take eye see am na the same issue now look at from the southern part solid food substances they move from here they go the northern part red oil moves from here to the northern part of the country uh, when I did, there are several food substances and a lot of things when they move from the south to the north. Plantain. Plantain moves from here to the north in billions. Mm. Banga. Oh yeah. Now, as far as from here to Niger Republic and a lot of other places, our things are living. The question we need to ask is they get the same punishment when them they get to take come here. Now the people when they move them from here, they take go. Now they see they go through. Now what did I try to explain with this? That even the part you think that you are supplying or they that supplies you, then they take from here away to go and resell before they now take from there back to this area. The grains they are bringing for you, they had substances, I mean, they had foodstuffs they are taking and the the oily part of the things wey they carry from here they go the thing is telling so much on them transporting it because na the same problem dem dey go through for instance a truck carry um, cassava uh, hard package when uh, when, when they call loi loi mm. uh, that is the latest name for it now e don move from satana to ak from akpu to satana from satana mm-hmm. from to fufu from fufu now to loy loy uh uh-huh. no that is the latest name for it now make me tell you say i just this name They come i just dey return from the feed i just they come back from i just they come back from the feed Now the new name on the feed Now i name so loy loy now when <laughs> when they arrange the thing in bags a truck will load that thing filled they will use tarpaulin cover am in the cost of transporting it that same truck go enter road wey no good e almost don fall or e get stuck for several days and weeks dem dey look for another vehicle wey go fit tow am from that end off that mm, place mm. and na federal road the same way dem no fit move the fuel wey make dem sell one thousand plus per litre in abuja na the same thing dey undergo because they are all taking the same route to transport these things and the leaders go sit down when they borrowed money for instance the oga the teachers means of transportation why be say the mass the way they teach us for school You know they apply for real life i fit tell you before how i tell you before air transport dey i don solve this problem severally you no wan lis ten na make me dey tell you now for your government no repeat them because you know why i tell you say no repeat am we no dey get cargo okay the, the one when you were when you were in primary school yeah. no be the book wey dey teach you that time dey still dey teach your pikin. now dey tell you say. <laughs> so how you expect to get solution. education no work you na go say na lie this community wey you there is no community in nigeria as i speak particularly in the south the way god take arrange this country eh go look the map this why eh e connect two regions e come connect south south come down to the extent that all of us for south west south uh, north east north central we dey one side the other side dem dey one side no matter how far you are from the river it will not take you two days mm. to get to the river mm. why we no wan build if you go lagos eh? communities dey build boat boat as big as ark wey dey teach us that time for bible say na so noah take build am <laughs> you know wetin the you, you know wetin those ark boat dey do they dey carry diesel five layers they go load diesel fifty litre jerry can ground layer second layer five layers the oga go dey on top until you go where the boat dey bet you no go know say na five layers e deep inside ground when you wan reach where e wan stop dem come carry small small average boat take go dey load am dem come dey draw am. that one we dey call mother and daughter ship when Good. the same nigeria government dey use so, to take remove mr. Ademo, why subsidy mr. Ademo, was never suppose. mr adeyemo wetin na now ah, wey be say now wey be say dem no say this kind oh? approach. they say the government don secretly return subsidy o oh i dey e since august they dey pay and dey go since eh, they dey pay am since august now person tell us then this governor wey no know he himself tell us say eh they go save the money they don save the money who e dey deceive this boat wey i dey tell you now why we no wan use the boat along all the coastal line rain dey fall our river don go up if the big one no fit follow am small small canoe dey follow am if road bad shey we forget alternative but because we no wan look the alternative we still dey get this big man how big man like me wey dey ride motor we come dey ride bicycle we come dey ride eh, follow canoe how dey go look me farmers make dem give nigerian farmers license to build boat make i shock you one small boat na nine hundred thousand plus the machine speed boat nine hundred thousand one why dem no go decentralize am so that many farmers go go into that space so women wey dey carry things go the new market na riverside. once you know say your goods dey come you go leave road you go go riverside. you go see say arm robbery go come enter riverside. side e go easy to catch arm robber for riverside. you know why because no be every arm robber sabi swim so if you thief your thing divers for the community no go talk dem no go shout dem go use net inside water take chain am <laughs> so we get solution to our problem boy ekweju go that tire in short e get one when i small diver follow me i fall inside river na diver go bring me before e bring me eh e carry me travel when my papa ask ah, na here the pikin fall how come you go comot for that side he say oga under the river barricade dey here we no go fit pass here because animal wey big e no dey fit from there enter here They dey use here for so if you fall here na make go tell you say your pikin safe where for fall but the gate to this place na there e dey so if boat dey come dem know the boat must align for that side e be like tower wey dey up plane wey dey up mm, e get where e must follow Yes. enter that safe place so that even if any of your goods fall inside the river dem fit enter bring am crocodile and others no go fit enter go grab you why we no wan do am must we allow the people suffer our traditional rulers na dey part of their culture na river i hope you know some of their gods na river i say e dey na make they get they get custody of the waters to an extent why they no arrange with the people to say government for three months make we dey use the river the river dey waste the money the water dey waste the water no even dey come houses uh, farm instead e dey flood communities dey create debt why we dey behave like this madam you wan talk something. Mm. Mm-hmm. Okay. Oh yeah, talk something. Una they listen to us on informal Radio this morning and this our business and lifestyle program. No, okay, uh, uh, uh Mr. President, you ask, but you know, say all these plans, everything wey they do, na just to keep the people in abject poverty. That it is intentional that is why they no want make we get alternative source They purposely destroy and then they dey borrow money say in the name of say they wan use am for the people but they dey share am among themselves dearest indigenous nigerians and africans the ball dey your court because i read the other day that they talk say that they borrow for generations yet unborn my family will not dey borrow my generation yet unborn they no go pay gan for the money money wey dem dey borrow they still dey borrow now say how many billion they say they borrow now is it one point five billion one point five billion dollars one point one point five billion dollar na they say they wan give how many household uh, 15 million 50, uh, 15 uh, million household. Yeah, yeah, translate 1.5 billion to, to naira. And they say dem wan give no, household wey una no go see am. if we dey call billion e go be like say the money no big because no be every nigerian understand this uh, uh this ah, uh, exchange abeg, na trillion trillion we talk so trillion trillion. no get, out of it out of it two, two minutes, so eh, out of it na im be that one one trillion one hundred and twenty-five billion out of the one point five billion mm-hmm. dollars. Mm. Sure, Out of it, the conversion at seven hundred naira, please. Not at the real of uh, real rate of one thousand plus or one thousand eighty naira. You know, say they go because of this matter, go break it down to 700 per per, per dollar. Then, then, then, then which is um, subsidy for the naira. They are paying subsidy. Yes, sir. Go on, make them know. They, they pay you remember, sir, I don't talk and, they, we talk and talk and yesterday say that they are paying subsidy on the dollar. May they tell us how much see 2024 no. budget they call now. May they just tell us now. 2024 I mean, budget is actually being projected for 26 billion. I mean 26 trillion 100 and I mean 800 and something billion 100 and something whatever. It has the figures is still there on the rising as at yesterday. Sharp, sharp, so my name I wan go ask because there's no need. Uh, give her, <laughs> you, you. Uh, because no no no, <laughs> no no because frankly speaking e no get for me o. Oh, the people wey i go deal with and i dey pray god go just do am na the traditional leaders i no get problem with political class at all cause i dey always talk this thing before if say the political class open mouth and as e open mouth talk like the mouth don close continuously and one person two people three people dey do am and e dey happen anybody go talk like? so wetin traditional rulers dey do they dey enjoy am because part of this money wey dem borrow is going to them more more talk am straight part of the money wey dem borrow is going to the traditional leaders na im make many traditional leaders don enter business now using their community as as as as as uh, eh, wetin dem dey call am collateral hmm. my community has uh, ten million people and eh, we have many strong youths Youth wey we know say no dey do work again una dey use dem dey to collect dey collect money for federal government and then una no go fit talk when people come out complain go say una go solve am una see community for edo state dey dey fight oba go give palace go give uh, verdict committee go start their own fight ah, ah the oracle dey lost They no know where e dey tell attempt at dey moses as e come so go show me the oracle my name na oga moses o oh, cause i i dey go because no this no be wetin we go our government will not participate in kind of wickedness this this wickedness wey dey go on we go we go our government go stop am more than no feel bad i feel bad very very very bad because i go tell you why i feel bad january many children no go school the one wey dey school now they no fit go school january many parents go lose their job not because they no like the work they no go well to resume many people no go fit go out of their house in short this christmas na extremely low key so if we no plan now before this christmas or against next year i talk am if by december this year rice na sixty seventy thousand next year economy go collapse my name na oga moses i don go. My, mm. My people, mm, I don't hear what we talk this morning. They say na wetin person comot eye na im mate do pass am. This matter we don dey talk am since. As we dey hear am as we dey see am we dey let una know. E no good say make we just comot eye because of the love wey we get for our people. We dey beg our traditional leaders abeg before these government people come una fair dey that una office fair dey exist and things dey go well and una know how to run the government on una own traditionally make una go back to the system before igbo people come bring this kind government matter come meet us how una take dey care for una community make una get that care and love like my brother talk amadioha no travel every community <laughs> every community get im own amadioha so whoever whoever for community whether I come out as councillor as governor as anything pastor say e dey come say e wan come represent una from that community as e dey come as election dey come so e go sit down top of amadioha e go take a oath say if e dey come e no do wetin e suppose do as e dey enter office then with amadioha go sit down for there because if he enter there na im picture e go dey see so dem go know say he take oath of office people no dey fear bible again eh. so if dem come meet you for your community tell am make e sit down for amadioha make e for there talk wetin e wan talk say because the gods of the land dey scatter <laughs> na the truth so that who no ready no go come who ready e go come <laughs> <laughs> na so miss am so this project na my name na sandra ikekwa. this project na project the eyes have it on the gods of the land but <laughs> my people <coughs> i dey greet una well well we thank baba god as e don do this matter reach this level but eh, wetin i wan just quickly tell us here now be say make we understand you borrow money the same money when you go claim say you borrow dem no see am for street we remember how the previous government borrowed so much and yet no roads in nigeria to travel ibadan expressway every government have been doing it remember when bonvi uh, eh, no na i dey come now i dey you see am i remember when uh, baba obasanjo came to Ore one year, that time he was in government, you say, You mean this road is still like this? You remember that time? He now told the minister, Award this contract. And after how many years, when his government was almost out, it was eventually done during Jonathan to make Ore Bini road become passable. You still remember that mm, period? Yes, now. Now be this one. Jonathan awarded this road along east west road east south road and east north road and at the end of the whole thing till today minister for work they call that name for your house could not dualize his own community wait first wait first you will call im name <laughs> eh? there was a minister for work yes you see when i want to look at this matter his godfather was a minister for works he later became fema chairman the person of um, the late the late uh, what would they call elder statesman if you wan be elder statesman the new nigeria na wetin you do go qualify you to be elder you fit be forty years you be elder statesman yes, so oh. and you fit be nine hundred years you no qualify to be called elder statesman i'm telling you because when this uh, epa first do the job he carry him own song he boy come again as olelimeme dey go do bridge cross out chipoli dey come bring president May he go inaugurate am yeah. to do overhead pedestrian, bridge. one for uniben one for that side and they were so satisfied that they did it and because of that the state will vote you in they politicized the matter today it is now the problem that people are now using to travel it's not a problem to them i won't beg the indigenous people successive government have been borrowing no one is willing to break the cord break the yoke if pastor they pray for people for church say i break your ancestral yoke why you no gree break the yoke now i want to tell you anywhere where you dey take a decision to say my tenure will be different change the narrative to say i will not borrow the resources is here a governor once came to Edo State and they said Edo had the money and he was doing things virtually, even though he borrowed. There were physical projects to see that he was doing something. Now with the borrow, we know they even take see the things. Whether they change park, change school to park, change hospitals now to a building where they take the do party and all of those stuff. I want to beg the indigenous people. nobody had sent anybody to go and borrow on our behalf. And by the grace of God, the government we are praying for, when it arrives, we will collect this money from their houses and return the money back to the yes. people they collect from. Because as for me, I don't need the FCC to collect money from OOM. <laughs> I no need the FCC. In fact, I'm more than EFCC on my <laughs> own. so, good morning inside this morning. My name is Adi Omoakawa. I salute everybody who take time to listen to us today. Make una no forget, say Nigeria na our own. And now only me and you go fit develop am. The coastal line na where the British take locate all the communities when they take over today. Yes. Why have we not taken advantage of it to now use it to develop ourselves? Good morning. people, now they listen to us on Informe Radio this morning, and this now business and lifestyle program Informe with Olayemi and Co. I am very, very dumbfounded this morning. The only thing we have to talk we say, the information we wanna hear and use, now be the power we wanna get to take comot for the situation we wanna find ourselves now, and even the one where they prepare ahead, they wait for us. Seninle arayayım ya salutuna.